muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri duhere ku ngingo z'ingenzi z'aya makuru twabateguriye abadepite b'umuryango wa ease batangiye kugenderera abenegihugu mu bihugu baturukamo kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijyanye n'ishyirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa afurika y'ubuseruko uyu ni umwe mu badepite b'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ukomoka mu burundi mu rwanda imirimbanyi idamange ivone yagejejwe mu rukiko bwa mbere uyu munsi naho muri myanmar abaturage bamaze kwicwa n'abasirikari bararenga mirongo itanu kugeza ubu ikaze rero kuri aya makuru yo muri aka kanya muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika polisi y'inteko ishinga amategeko iratangaza ko ifite amakuru afatika yemeza ko hari abantu bashobora kongera gutera capitol ni ukuvuga ingoro y'inteko ishinga amategeko uyu munsi bafashe rero ingamba zikomeye cyane z'umutekano ibindi kuri iyi nkuru geoffrey mutagoma abapolisi bashinzwe kurinda ingoro inteko ishinga amategeko ya amerika ikoreramo capitol batangaje ko bafata mu buryo bukomeye amakuru yatanzwe n'inzego z'ubutasi ko hari itsinda ry'abantu bitwara gisirikare bashaka kuyigabaho igitero kuri uyu wa kane batangaje ko bongereye umubare w'abashinzwe kurinda umutekano ibikoresho ndetse bakanavugurura imikorere mu rwego rwo kurinda abashinga amateka rubanda n'abapolisi bahakorera iyo polisi kandi yatangaje ko ifatanije n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu na leta mu gukumira ibitero ibyo ari byo byose byagabwa kuri iyi nyubako umutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda abategetsi ba amerika uri mu bafatanije n'abapolisi kurinda iyi nyubako kuva tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere ubwo iyi nyubako yaterwaga n'abantu bashyigikiye donald trump wahoze ayobora iki gihugu igoswe n'uruzitiro rurerure ruhagazweho n'abashinzwe umutekano iyi tariki bivugwa ko ishobora kugabwaho igitero ifitanye isano n'ibyakwirakwizwaga n'abashyigikiye Trump wakomeje kuvuga ko yibwe amajwi mu matora bavuga ko yashoboraga kugaruka ku butegetsi uyu munsi tariki enye z'ukwezi kwa gatatu itariki abaperezida ba Amerika baraherezwagaho kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu ubwo yemerwaga ku itariki makumyabiri z'ukwa mbere muri iki cyumweru ibiro bishinzwe iperereza FBI n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka baburiye inzego zishinzwe umutekano ku itsinda ry'abahezanguni ryari ryavuze ku byerekeye gukangurira abantu kujya mu mujyi wa washington dc bakagerageza kwigarurira inteko ishinga amategeko tuve muri leta zunze ubumwe za amerika tujye muri myanmar umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu barenga mirongo itanu bamaze kwicwa mu myigaragambyo iba buri munsi mu gihugu kuva kudeta ibaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru barimo n'ab'ijwi ry'amerika ku buhanga bwa videwo ari geneve mu busuwisi intumwa yihariye ya loni ku bibazo bya myanmar christine schraner bergner yatangaje ko umunsi w'ejo ku wa gatatu ari wo wabaye ishyano kugeza ubu abantu mirongo itatu n'umunani barishwe avuga ko yashobanuje abahanga mu by'imbunda n'amasasu bemeza ko ibyo abasirikari ba Myanmar bakoresha ku baturage ari iby'intambara koko nyamara abaturage nta ntwaro bafite abamaze kwicirwa mu myigaragambyo ni mirongo itanu na bane ariko bashobora kuba barenga nk'uko loni ibivuga uretse ibyo abandi baturage igihumbi na magana arindwi bamaze gutabwa muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko barimo abanyamakuru makumyabiri n'icyenda n'imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu abanyapolitiki abadepite abanditsi abarimu abaganga n'abaforomo abakozi ba leta n'abamonaki umubare w'abatawe muri yombi n'abanyerejwe nawo ushobora kuba utaramenyekana neza kuko imyigaragambyo irimo ibera mu mijyi irenga magana atanu ku buryo bitarashoboka gukurikirana ibihabera hose nk'uko loni ikomeza ibisobanura imibare y'abakomeretse nayo ntizwi neza hagati aho n'uyu munsi abaturage basubiye mu myigaragambyo imwe ishamikiye ku mihango yo gushyingura abishwe ibigo ntaramakuru bitandukanye byemeza ko abasirikari nanone babakoreshejemo amasasu y'intambara mu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda idamange yvonne yagejejwe bwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa gasabo i kigali yahakanye ibyaha aregwa birimo guteza imvururu muri rubanda umushinjacyaha yamusabiye gufungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo erike bagira ubusa araduhiye inkuru ni urubanza rwabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga bw'iyakure mu mugambi wo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda mu rukiko hari higanjemo abanyamakuru hirindwa umuvundo w'abandi baturage nk'uko umuvugizi w'inkiko yabivuze madame damange yari kuri kaso ya polisi i remera n'abanyamategeko babiri bamwunganira mu gihe abandi bari mu rukiko yagaragaye ku masura akanumvikana mu majwi nk'umuntu ukomeye akimara kumenyeshwa ibyaha bitandatu aregwa n'ubushinjacyaha damange byose yabihakanye guhereye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ubushinjacyaha buvuga ko gishingiye ku magambo damange yavugiye ku muyoboro wa YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugeza hagati mu kwezi kwa kabiri y'umwaka bumurega ko yagiye avuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse ubundi akabahamagarira ko bagomba guhurira ku biro by'umukuru w'igihugu bigaragambya umushinjacyaha murega ko yavuze ko ubutegetsi bwitwaza icyorezo cya virusi ya korona kimwe nka jenoside nk'iturufu yo kubangamira abanyarwanda umushinjacyaha kandi ararega idamange ko mu kwezi kwa kabiri yavuze ko leta y'u rwanda yirirwa yica abantu akanabarondora nta bimenyetso abifitiye ku mushinjacyaha uregwa yavuze amagambo ateye ubwoba ndetse anatesha agaciro u rwanda n'abanyarwanda hatanga urugero aho yavuze ko perezida wa repubulika yapfuye kera u rwanda ruyobowe n'umuzimu amurega ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi yanga kuzifungurira akagera aho akubita umwe mu bashinzwe umutekano icupa mu mutwe akamukomeretsa ubushinjacyaha bumurega ko yavuze ko leta itondekanye imibiri mu nzibutso nk'isukari zigurishwa aho avuga ko korona yagizwe iturufu nk'irya jenoside ku mushinjacyaha ni imibiri yashyizwe mu nzibutso mu rwego rwo kumenyekanisha jenoside ngo itazongera kuba si ubucuruzi kucyo kuvuga ko perezida yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ibyo buvuga ko ari ugutesha agaciro ndetse biteye isoni ibyo n'ibindi ubushinjacyaha buvuga ko atagombye kwitwaza ko ari ubwisanzure bwe bwo gutanga ibitekerezo kuko bitagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mbonezabupfura ubushinjacyaha bugasoza buvuga ko ibyo yavuze bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha buvuga ko ariko hashobora gutoroka ubutabera kuko yahamagariraga abantu guhunga babwira ko bayobowe n'abagome amabandi bicariye umuriro bashobora guhita bahunga baramutse babimenye buravuga ko mumurega ibyaha by'ubugome kandi byahungabanya umutekano bityo ko kumufunga by'agateganyo ari no kumurindira umutekano no gutuma adakomeza gukora ibyaha idamange yireguye ibyaha byose abihakana yavuze ko atigeze ateza imvururu muri rubanda kuko yahagurukijwe n'agahinda yatewe n'ibyemezo byo kugumisha abaturage mu rugo kubera icyorezo covid cumi n'icyenda n'ibindi avuga ko yabonaga bibangamiye rubanda asobanura ko hari benshi bari bashonje kandi ko hari abo yagiye azimanira ariko atari buzimanira igihugu cyose avuga ko ibyo yavuze yari agamije ko byakemuka ariko ko bitewe n'uko byari barebaga inzego nyinshi yahisemo kubinyuza ku muyoboro wa YouTube ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso byerekeye jenoside damange yavuze ko nk'ubu umuntu warokotse jenoside atashobora kuyitesha agaciro yemeje ko ibyo yavuze byasobanuwe ukundi mu gihe we ngo yasabaga ko ababo bazize jenoside bashyingurwa mu cyubahiro yarahiye aratsemba ku cyo gukomeretsa umwe mu bashinzwe umutekano igihe bari bagiye kumuta muri yombi yavuze ko yabonye abantu bagera mu munani bamugabyeho igitero nta byangombwa bigaragara mu kazi kabo mu gihe mu biganiro watanze yashyiragaho imyirondoro ye ngo iyo bamushaka ntibari mu mubure yabwiye urukiko ko binjiye iwe buriye igipangu bityo ko bishoboka ko uwo wakomeretse yakomerekeye muri ako kavuyo kuri we ngo bari baje mu mugambi mubisha uregwa yavuze ko inzego z'umutekano zatangiye kumusaka kuva saa munani z'igicamunsi yambaye amapingu zigeza saa munani z'ijoro zimutwaye ahantu atazi asabye kubanza kubwira abo mu muryango w'aho bamutwaye umwe mu bari bamutwaye ngo aramubwiye ati jya imbere aduyi yatakambiye urukiko ko yakorewe itotezwa kuva yatabwa muri yombi aho ngo yamaze iminsi myinshi ari ku mapingu kugeza n'igihe yagiye mu mihango ariko abamufunze bakabyima amatwi avuga ko yafunzwe aratotezwa uboshye ari ingegera uregwa yasabye urukiko kurekurwa agasanga abana bakabona n'uko abitaho avuga ko no mu kumufata yatangiye aregwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhimba ibigarasha nyamara ngo basanga baribeshye abanyamategeko felicien gashema na mugenzi we brice bikotwa bamwunganira bavuga ko haba ku ifatwa rye n'isakwa rye bitubahirije amategeko baravuga ko basanga yaragabweho igitero n'abantu bambaye sivile atabazi ku bw'ibyo n'ibindi bavuga ko bitubahirije amategeko bagasaba urukiko kubishingiraho rukamurekura by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya ikindi ngo nta byagezweho bihagije mu iperereza ry'ibanze ryashingirwaho hemezwa impamvu zikomeye idamange yasoje avuga ko umutimanama w'umushinjacyaha uzamukomanguka amubwira ko ari uko umurega icyo yise ibinyoma asaba urukiko gukoresha ubushishozi bwarwo rukamurekura akomeza kuvuga ko ibyo yavuze byose byari mu burenganzira yemererwa n'amategeko nk'umunyarwandakazi ko kuvuga ko kumufunga byamurindira umutekano bitumvikana mu gihugu gitekanye urukiko ruzafata icyemezo ku miburanire y'impande zombi ku itariki icyenda z'uku kwezi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi aho abadepite bahagarariye iki gihugu muri eyase umuryango wa afurika y'uburasirazuba kimwe n'abandi bagenzi babo bakomoka mu bindi bihugu batangiye kugenderera abaturage mu bihugu bakomokamo abo mu burundi rero bahereye mu mujyi wa bujumbura ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda isekeza ry'iminsi irindwi ryatangujwe n'abashingamateka b'umuryango wa afurika y'ubuseruko ni ryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango icyo umaze kurangura no kubabaza ko hari akarusho kaboneka barahakura nk'uko bishikirizwa n'userukira abashingamateka b'u Burundi jean marie muhigwa yavugiye bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine iya mbere ni inkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakori n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu gifaransa ine duwaniyeri inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusange twita marishe kome inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa ry'ifaranga rimwe iniyo moneteri inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya leta zunze ubumwe z'umuryango wa afurika y'ubuseruko kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakoni n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe n'inkigira kabiri yerekeye isoko rusange ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa na bagenzi be mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya mu Buganda no muri Sudani y'Epfo ibihugu bigize uwo muryango bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukira inzego za leta abikorera utwabo amashami yigenga n'abandi bahinga bafite intererano mu buzima bw'igihugu bamwe mu bari muri ayo mashirahamwe yigenga barashima ko ubu ibisata byerekeye uruja n'uruza urudandazwa rujabuka imbibe canke abifuza gukora no kwiga muri ivyo bihugu baharonkeye akarusho n'aho inzitizi zitabuze icyo bikoze abo basanga hakiri agahaze mu byerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango gerard hakizimana atwara ishyirahamwe forikone f rigwanya ibiturire na kamwana wa mama mu burundi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika nube umuryango uhuza ibihugu ushimira amahoro n'umutekano y'ibihugu ntihagire uwuva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu byagiriraga ibihugu byagirizanya nko mu Burundi byarabaye murazi ko hari igitero cyawe mu ntara cy'ibitoki mu kibira mbere na twigwa amashami yigenga tukagira icyo tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda kandi atari ko byategerezwa uwo muryango by'ukuri afite akamaro ariko kandi ntiwicarira ibibazo bimwe bimwe ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu bihagarare kuko turabona ko u rwanda u rwanda n'ubugana ntibahuza urundi mugabo turabona ko uno munsi by'ukuri ibyo biriko biraza mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashami yigenga yo mu karere ka afurika y'ubuseruko we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo z'uwo muryango bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma umunyamategeko janvier bigirimana ubaserukira urunani rwishinze guharanira impinduka muri afurika turonora page atanga akarorero ku bihugu nka tanzania n'uburundi n'ubu bitarahanze ibindi mu mugambi wo gukoresha ikarata karangamuntu mu kujabuka imbibe nk'uko ibindi bihugu nk'u rwanda ubuganda na kenya babishitseko gusa arafise icyizere nahabona ko igihugu ciwe kikiri inyuma aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane biboneka ko leta idafite ugushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango uturusho novuga ni nk'iki kino sentare ni sentare abarundi bariko baramenyera kuza baritura mugabo ikibazo nyamukuru mbega imanza zaciwe n'iyo sentare ziraheze zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gihe idafite ugushaka uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijyanye n'amatati yabaye kuva bibiri na cumi na gatanu mugabo naho nyine kubera ukudashaka kwa leta byatumye ibyari byakozwe n'umuhuza n'uwumufasha bidashobora gushika ku kintu gifatika ikindi naco twarabonye yuko hari igihe ibidandazwa bimwe bimwe bivuye mu bihugu bibanyi byo mu muryango bitashobora kwinjira mu bundi cyangwa ngo bisohoke bigatuma hariho uturusho abarundi bari kuharonkera bahiza bagahatakariza umuryango wa afurika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe uwo muryango umaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri ushinzwe uburundi n'u rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyarasabye kwinjira inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse icyo gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri bibiri na mirongo ibiri na kabiri Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tujye noneho muri tanzania abayobozi bo mu nkambi ya nduta batangiye kurimbura ibihingwa by'impunzi z'abarundi hashize amezi atanu bababujije guhinga bavuga ko imirima y'ibijyaruguru nk'ibigori ari ubwihisho bw'abagizi ba nabi umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin yatembereye muri iyi nkambi yanduta kureba uko bimeze si ibijumbu bateye numva ngo ni ukurandura si amateke bateye ni ukurandurwa batwemeye gutera nyabitoki none ibyo bitoki bidufasha iki mu gihe cy'ubu ko twatera ibinyaruka kugira ngo bizadufashe muri ya mezi ari imbere yandibuze byatumye tubaho nabi kuba twahora twitebera utuntu tugashanza ubwo bugari none rero turafise ingorane kubera amateke batubujije kuyatera n'utujumbu babuje kuri ko tubitera kuba rero burya turafise ingorane siza kuko ngati bayeho vyama n'ibintu bibi cane kandi nta mahoro dufise ngaha nta mutekano dufise ngaha urabona nk'uko bariko bavuga nko kuboma nko kurandagura ibintu vy'ibiterwa si ibintu vyiza cane kuko ibintu vy'ibiterwa vyadufasha nka twebwe urabona twibera ahantu mu biti nta kintu dufise tuba mugabo usanga turagerageza tukirangira tugatera n'uturengarenga kugira turonke utuntu dushira kw'isombe sasa ugasanga nk'abantu batera agatoke ngaha mw'ikambi ni ibintu bidufasha cane natwe kuko ushobora kugenda mw'isoko kama watsitaye n'amajana atanu gusa ngo warose ako uteka no ku munsi umwe bene gashaba bamaze kurandagura ibyo byose bakarandagura ibitoke bakarandagura kira kintu ngaho ibintu by'imboga umuntu yaronka n'imboga ashira ku dushaza ibyo byose bikamara kubura umu ngaha tuca tuhaba gute ingaruka nyine zirabaho none ntitusha tubaho nabi kandi byahora bidusayidira umuntu atera n'ibigori akabisoroma hama akavungura akongera nyantutseya nyabugari baduha jenerali ugatera mutwumba ati ngaho umuntu uze twaza turasoroma amaporoti twaza turasoroma kw'imboga bikatwongera baturekurira tukarima isogoro tukarima utuntu tudutegwa hafi na hafi twaratwunganira kwa burya bushaza baduhereza burya bushaza buheze waca wigera utwo tubogaboga yankwe bukiharuka bufise utubogaboga uremeka bwakugeza no muri iyo minsi nayo nk'ubuhoho urabona banarabugabanije na rwose iki rero ikintu je nosaba iyo bari nk'abadukundira botureke tukarima utwo tubogaboga ntibarandagura ibiterwa nk'uko baje kuba bamwe bamwe urabona ko bamwe byamomowe abandi bakagira ubwoba bwo gutera ko batubwira ati umuntu azoca ahunguka ubwo nyene ku nguvu aramuca ateye ibintu wese twaratinye kandi twari dufise utubanza dezoni yaragiye araduhaja haruguru ahantu bajya bahungutse urabona hajya hari imyumbati hajya cari ikibanza ciwanje no hiyo kandi kabanza ciwanje ho yari yaraduhaye abantu bahungutse ati ko mwe muri mu biti ni muri misogoro aho ni kuri hajya hari hadutunze twarimaho isogoro tukarimaho uduhara uduharage ikigori tugatera nta n'ikintu na kimwe ubu dushatse twahora tugirane ati tugurishe tuguremo baduhaye ntica ntikiza twaheze kera ubu ni kuvuga twahora dutunzwe n'iki nuko twarimo utuntu tutwunganira mu bijya bintu baduha n'ubu hangaha turibura ivyo byose ni ingaruka mbi ku muntu w'umukimbizi kuvuga cyo twararabye ni ukutwirukana ni kugira ikihama n'icyo tuyumvira n'ubu kugenda uno munsi ugenda byiyumvira ntabagombye batwirukana tuje mu gihugu iwacu kuko umuntu akubwiye nturima utuntu tukunganira kwa zijya njyabaguha zijya kabisa ntizogutunga udafise imboga boga ushirako ubugari ntiwo tinda uburyo ubushatse hari n'abo budakundira mugaka utuboga aremeye ceka akabura ateka duke agashira kutuboga mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noneho noneho dusubire ku bibazo by'ingo mu burundi duherutse kubiganiraho mu gice cya kabiri uyu munsi turarebera hamwe iki kibazo iyo abashakanye bahisemo inzira yo gutandukana biturande kugira ngo abibafashemo mugenzi wacu fidele niyongabo yabiganiriye na metere david dusabe wanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari bujumbura mu burundi na metere esperance ninahaze wo mu ishyirahamwe ry'abari n'abategarugori banonosoye iby'amategeko association des femmes juristes afg nawe ari bujumbura metre esperance ninahaze aratangira avuga ku bibazo abantu bashakanye bakunze kubatura
abakenyezi abubakanye cyangwa birashuka n'abashingantahe bakatwitura ibibazo bikunda kuza ni ibibazo by'abashobora gukoreranira amabi atandukanye bubakanye hari amabi usanga yerekeye iby'ubutunzi cyangwa ugasanga ni amabi ababaza umubiri cyangwa amabi atuntuzwa ku mutima cyangwa ugasanga ni n'amabi afatiye ku gitsina ku byondoka cyangwa ibindi nyine bijyanye n'amabanga y'abubatsi n'ibyo cyane cyane bikunze kuhaba hanyuma iyo batwikiriye rero turaheza tukabakira tukabumviriza kuko no kumviriza n'igikorwa gihambaye hariho bamwe dushobora guha impanuro ugasanga biragenze neza urugo rurasuye rurabaye rwiza hariho n'abandi usanga birinze guca ubutungane nawe metse david dusabe barabitura abantu bafite ibibazo mu ngo na cyane cyane ibibazo bijyanye n'imigenderanire yabo uko babanye kenshi abaza kubitura babitura ibihe bibazo yego murakoze cyane ahanini bigomba gusa by'abitura ishyirahamwe ry'abakenyezi baronosoye by'amategeko ariko ni ukongera ko kenshi yuko ujya kuraba cyane abantu baza batura bavuga ibibazo bijyanye n'ingo usanga kenshi ari abapfasoni abapfasoni kenshi ugasanga baza gutwitura mbere bafite n'uburyo na bukenya ugasanga biranagoye n'ubwira ngo ubone n'umushingamanza muri ati uko bisaba n'amafaranga ugasanga birabagora n'ayo mafaranga niyo baronka kugira ati n'amahera ya bisi nayaronse gushika ngahanatse n'amaguru cyane nawe nimba yashoboye kuyaronka avuga ati nayo ibibazo ndabikubwiye umugabo wanje niyabimenya sinzi aho nza gutaha ugasanga rero ni ibibazo kenshi bijanye n'uko ubonye ko abakenyezi usanga kenshi mu ngo barahohoterwa gukubitwa hanyuma amatungo y'umuryango bakayanyegeza ugasanga umugore abayeho ngaho ubonye nk'umuyaya atazi ibyo umugabo atunze hanyuma ikindi nacyo ugasanga n'iyo umugore yoze icyiyumviro cyo kuvana n'uyu mushinga ntahe baba babanye ugasanga nta n'uburyo ashobora kuronka bwo gukora izo manza n'uyu mwanya kuko usanga bisaba umwanya muremure n'uburyo bwinshi abandi nabo jewe nabonye bakunda kuza kunyitura cyane cyane n'abapfasoni b'abayisilamu abayisilamu ngo mu idini ryabo ntibemera yuko bandikwa mu mategeko ikindi nacyo usanga umuyisilamu umwe afise abagore babiri batatu rero ugasanga baratunuriye mu nzu barugira bati na twebwe amategeko y'uburundi nadufate kimwe n'abarundi ugasanga umupfasoni afise abana bamaze gukurageza imyaka cumi n'umunani mirongo ibiri ariko umugabo ngo yaranse kumwandikisha abasanga rero ni ikibazo niba ukeneye kumufasha usanga bigoye biragora aho uzanana mu gihe uyu mufasoni usanga iby'urugo nta na kimwe azi nta na kimwe yanditswe ko abaye ngaho gusa kuba umuntu wo kubyara usanga rero biragoranye ni ibyo turashaka kugaruka ku byerekeye ukwawukana hagati y'ababa bubakanye uravye mu bisagara no hagati mu gihugu ni hehe ivyo bikunda gushika ni mu bisagara cane cane mu bisagara cane cane usanga ibyo kwawukana bikaze mumbajije igituma ntaco nokwitura ngira ngo aho mwishirahamwe ry'abakenyezi banonose ivy'amategeko ngira ngo bodufashe ariko ugiye kubiraba abo mu bisagara cyane barahuta ivyo kwahukana kurusha abo twovuga baru madamu mwovyisura mwoduha impamvu vyoba biba kenshi mu bisagara kurusha hagati mu gihugu mu bisanzwe nk'umurundi kazi namwe abazi igihugu cyacu cy'uburundi nk'abarundi murazi ko kwahukana bitoroshe haba mu gisagara haba no mu gihugu hagati rero kumbure ibiharuro byerekana ababa mu bisagara kuko aribo bashobora kuba bafite uburyo bwo kubikora ariko ubundi ingorane umupfasoni wo mu gisagara ashobora kugira ni nazo ngorane n'umupfasoni wo hagati mu gihugu ashobora kugira ku bijyanye no kubana n'uwo hanyuma abakenyezi kenshi bo mu gihugu hagati bajya abakenyezi birimizi ni abantu bihangana cyane barihanganira ibintu byinshi bibagora kenshi usanga atifuza gutandukana n'umugabo gutandukana kuvuga ngo barahukanye ariko akavuga ati jewe kubera ko umugabo ambaniye nabi birangora kubaho birangora kurimira abana uwonka igice cy'itongo ushobora kwigabira imwimbu uvuyemo ukantungira urugo atawundi ariko aranyononera ati jewe ibindi byose nubyihanganiye rero ni ukuvuga yuko bagerageza kurondera inyishu inyishu yotuma rugumaho mugabo bagasoza ko amasentare kuko mu muryango kenshi muri ibyo bibazo usanga bigoye hari igihe bishika uhasanga imiryango yabuzurije cyangwa na twebwe turi mu mashyirahamwe twagize icyo tumara ugasanga abantu barashoboye kumvikana kumbura umuntu ko benshi hariho abakora ibintu bibaza ko ari uburenganzira bw'umugabo k'umugabo akaganza afite uburenganzira ku bantu no ku bintu byose biri mu rugo ashobora kubikoresha uko ashaka atabagije n'icyiyumviro cy'uwo bubakanye hariho rero abashoboye kudushyikira cyangwa na twashikiri tukabaha impanuro bagategereza yuko urugo ari babiri ko bategerezwa kujya inama mu gutunganya iby'urugo haba mu kurera abana cyangwa mbere no mu gutunganya amatungo baba bafise ibyo bibazo rero biboneka hose yego ariko kumbure uko umukenyezi wo mu gisagara cyangwa umukenyezi ashobora kwibeshaho kwitunga abitunganya siko ubundi mukenyezi aba abyimbiye hariho rero n'abandi bakenyezi tutaguze babana nk'umugore n'umugabo mugabo bataba abandi batanditswe ni ukuvuga ko ubugeni ukubana kwabo kutaba kubahirije amategeko kujya bavuga ati ubugeni ni ukubana k'umugore n'umugabo hisunze amategeko iwacu murazi yuko ari umugore n'umugabo nta kubana nta bugeni hagati y'abagore babiri cyangwa abagabo babiri ni hagati y'umugore n'umugabo hariho rero ababana gutyo batanditse bakabana bakabyara n'abana nabyo nyine birazana ingorane kuko hari igihe iyo bigenze nabi urumva bo ntibasaba kwahukana kuko baba baragize ubugeni buciye mu mategeko ariko ibibazo nka bijya nyine abubatse batuye mu mategeko bafite nabo baba babifite ni kwa kurera mbega abana badorerwa gute mbega ibyo baronderanye byo byo bigenda gute bitunganywa gute usanga ibibazo biguma ari bya bindi ndetse dusabe kuri abo baba babana batubakanye bakabyara nk'abana mu byerekeye amategeko abivuga ku iki dufate nko ku burenganzira bw'abana kuko umwana iyo avutse haba ari uvutse mu mategeko no kuvuga se na nyina babana cyane ari uvutse batabana bose bamaze kwandikwa muri bya bitabo bya leta eta sivire abo bana bafatwa nk'abana bavutse ku babyeyi basanzwe bubakanye bisigura yuko ibyo abo babyeyi baba batunze nabo nyine bafite ku burenganzira ibyo abana bandi bavutse ku babyeyi bagize mariyaje no kuvuga bakoze ubukwe bafite uburenganzira abo bana bafite uburenganzira byose uko amategeko aravuga yuko umwana avutse kuri se na nyina batubakanye afite uburenganzira cyo kimwe n'umwana avutse kuri se na nyina bubakanye ni uko naho mu kiganiro twagiranye mwaravuze ko abantu batanguye benshi kwikangura cyane cyane abakenyezi ku bijyanye n'uburenganzira bwabo mu gihe batandukanye nabo bubakanye uburenganzira bwabo n'abana babo amategeko abitunganya gute mu gihe batandukanye ku bana ibi rero nk'uko madamu metre esperance amaze kubivuga ibi rero biragoye kuko nk'abo usanga baza kutwitura iyo utanguye kubaza umugore ati none mufasoni ko wumva ukeneye ko mutandukana iyo nzu mwayubakiye hamwe ubu ibyo mutunze by'abana bica bigenda gute radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero aya makuru ni aha ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye mukomeze munogerwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama